mwandanye kumviriza ijwi ry'amerika mwiriwe inshuti bakunzi muteze amatwi ibiganiro vy'iradiyo ry'amerika risamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri ya gatanu muri kumwe na jodiane nahazwe ngiye kubashikiriza amakuru tubafitiye muri kano kanya zimwe zimwe mu ngingo nkuru nkuru ziyagize mu gihugu cy'u rwanda ikigo maison shalom kiritegura guhimbaza imyaka mirongo ibiri n'itanu iheze gitanguye gukora naho bumwe mu butunzi bwacu bwafashwe n'ubutegetsi bwo mu burundi basabye ngo nitware ibitaro nitwavuga amafaranga twaba twarabyubakishije miliyaridi zirenga zitatu z'amarundi kubaka nitwara hokitwara abarundi hakitwara n'abanyamahanga n'abatanzaniya baza kwivurizamo
uwo ni marguerite barankitse ni umuyobozi akaba ari nawe yatanguze maison shalom avuga ku butunzi bw'ico kigo ciwe bwafashwe na leta y'u Burundi turabigaruka ko handi hato mube hafi y'amaradiyo yanyu hari ico imigenderanire mibi hagati y'u Rwanda na Uganda yo biri kwirica mu butunzi bw'u Rwanda inyishu ni mu kanya isase mube hafi y'amaradiyo yanyu nongere ndabahe ikaze ikigo c'igihugu gishinzwe amatagisi n'amakori mu rwanda gitangaza ko icuka kibi mu vy'ubudandaji kiri hagati yacu na bimwe mu bihugu bigize akarere k'umuryango wa afurika y'ubuseruko nka uganda ataco vyagabanije ku mafaranga u rwanda rwinjije mu mwaka w'ingengo y'imari y'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani na bibiri na cumi n'icenda ubuyobozi bw'iki kigo busobanura ahubwo ko amafaranga yavuye mu makori yiyongereye inkuru tubaza mugenzi wacu ari kigali mu rwanda asumta kaboyi komiseri mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro bwana bizimana rugana intwari pascal aratangaza ko intego bari bihaye mu kwinjiza imisoro n'amahoro yarenzeho miliyari makumyabiri n'icyenda n'ibice bitandatu iki kigo kivuga ko mu mwaka w'ingengo y'imari bibiri na cumi n'umunani bibiri na cumi n'icyenda cyinjije imisoro n'amahoro angana na miliyari igihumbi magana ane makumyabiri na rimwe n'ibice birindwi mu gihe cyari gifite intego yo kwinjiza miliyari igihumbi magana atatu mirongo icyenda n'ebyiri n'igice kimwe ni ukuvuga ko yarenzeho miliyari makumyabiri n'icyenda n'ibice bitandatu komiseri w'ikigo cy'igihugu gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro yasobanuye zimwe mu mpamvu zatumye bagera ku ntego bari biyemeje ndetse bakazirenzaho harimwo izamuka ry'ubukungu ndetse n'imyumvire y'abasora irushaho guhinduka mu bijyanye no kubwiriza gusora ariko by'umwihariko nshubiriye ku gipimo cy'izamuka ry'ubukungu cyari giteganyije kuzamuka ku ijanisha rya karindwi n'ibice bitanu ku ijana mu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani cumi n'icyenda ariko ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurishamibare cyatangaje ko ubukungu bw'igihugu bwazamutse ku gipimo cya karindwi n'ibice birindwi mu gihembwe cya mbere iyo rero tugereranya umwaka w'ingengo y'imari wa bibiri cumi na karindwi cumi n'umunani igiciro ku bitumizwa mu mahanga cyiyongereho miliyari magana abiri mirongo itatu na zirindwi z'amafaranga y'u rwanda aho cyavuye kuri miliyari igihumbi magana atatu mirongo icyenda n'eshanu n'ibice bine kikagera kuri miliyari igihumbi magana atandatu mirongo itatu n'ebyiri n'ibice bitanu by'amafaranga y'u rwanda iri zamuka ry'amafaranga yaturutse mu misoro yinjiye imbere mu gihugu riravugwa mu gihe hari abacuruzi cyane cyane abafitiye igishoro gito baranguriraga mu bihugu biduturanye n'u rwanda cyane cyane igihugu cya uganda bahagaritse ubucuruzi bwabo kuko ingendo hagati y'ibihugu byombi zitari zigishoboka umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro avuga ko kuba ubucuruzi hagati y'u rwanda na uganda bwaracumbagiye bitigeze bigira icyo bibangamira mu by'u rwanda rwagombaga kwinjiza ahubwo abacuruzi benshi basigaye bajya kurangura mu bushinwa na dubayi uyu munsi turahahira n'uturere twose tugize isi afurika ariko kubera wenda ibibazo bya politiki ndashaka kujyamo biri hagati y'u rwanda n'i buganda mu by'ukuri ntabwo byageze byafekita imisoro kuko iyo mureba buriya ibicuruzwa uko bisora ibicuruzwa bikorerwa mu karere navuga cyaba byabikorwa i buganda kenya tanzania cyangwa mu rwanda byo iyo bisirikira muri ibyo bihugu bitatu ntabwo bisora kuko biba bigaragara ko byakorewe mu karere kacu ibisora rero ni ibituruka hanze ya isi afurika cyagaragaye nuko ubu ngubu abantu benshi basigaye bajya kurangura mu bushinwa abanyarwanda basigaye nabo bigira mu bushinwa byariyongereye fete cyangwa se dubayi no mu bindi bihugu ku buryo rero mu by'ukuri nta nta kibazo byateye kuko bigaragara ko abantu babonye ahandi bajya kurangurira kandi mu by'ukuri birava kuko biragaragara ko iyo tureba imibare dufite tubona imibare y'ibintu biva uganda biragaragara biva kenya biragaragara biva tanzania biragaragara ariko turabona ko n'abanyarwanda benshi basigaye bajya kurangurira hanze ya East Africa ku buryo mu by'ukuri imisoro yo tureba nabigaragaje yo muri gasutamo mwabonye ko nayo yiyongereye kandi yarengejeho miliyari esheshatu n'ibice icyenda komiseri mukuru wa rwanda reveni avuga ko muri uyu mwaka w'ingengo y'imari ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda bibiri na makumyabiri bahawe intego yo kwinjiza amafaranga miliyari igihumbi magana atanu mirongo itatu n'eshanu n'ibice umunani angana na mirongo itanu na kane n'igice kimwe by'ingengo y'imari u rwanda rukeneye uyu muyobozi asobanura ko nubwo ikigo ayobora gisabwa gushakisha amafaranga menshi aturuka mu misoro bitavuze ko bafite umugambi wo kubangamira abacuruzi ntabwo mu by'ukuri tugamije gutuma abantu badasora ngo bunguke ahubwo niya ntego nababwiye biba byabazwe bikurikije uko ekonomi ihagaze noneho bakagena uko amafaranga ashobora kwinjira hanyuma natwe tugakora akazi gatuma intego igerwaho ariko dukurikije amategeko leta isobanura ko yashyizeho ingamba zo gushaka uburyo imisoro yaziyongera mu mwaka utaha w'ingengo y'imari w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda bibiri na makumyabiri ikaba ishaka kongera umusaruro w'inzego z'ibanze aho ubu leta yatangiye umushinga wo kubarura imitungo itimukanwa abaturage bose bakazabarurwa imitungo yabo yagenewe kuzajya yishyura amahoro bakazajya bayatanga bigenwe n'ikiguzi cyashyizweho n'inama njyanama ya buri karere komiseri mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro agasobanura ko kandi mu rwanda hagiye gutangizwa umushinga wo kwifashisha ikoranabuhanga mu gusora aho biteganijwe ko n'abacuruzi bafite igishoro gito bose bazajya batanga fagitire ya ibm nubwo baba batariyandikishije ku musoro ku nyungu asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali asumta tukiri ngaho nyene mu rwanda abantu barenga ibihumbi bibiri nibo bamaze gufashwa n'ikigo maison shalom citaho impunzi z'abarundi muri ico gihugu kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu gitanguye gukorera mu rwanda muri abo harimwo abanyeshuri n'abahawe imitahe mito mito yo kwiteza imbere ivyo bishikirizwa n'uwashinze ico kigo mu gihe mu kwezi kw'icenda kizohimbaza imyaka mirongo ibiri n'itanu iheze kivutse imigambi ya kazoza ya maison shalom n'akahise kayo ni na mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru ikigo mezo shalom cavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu hagati mu ntambara mu burundi citaho cane cane abana b'imfuvyi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu hadutse intoreka mu burundi uwashinze ico kigo co kimwe n'abandi bakozi batari bake baco bahungiye mu rwanda umufasoni margarite barankitse yagishinze avuga ko bahasanze ibikorwa vyinshi vyo gukora kubera abarundi barenga ibihumbi mirongo irindwi bahahungiye kuva ico kigo gitanguye gufasha abana n'izindi mpunzi ziri mu buzima bugoye abantu barenga ibihumbi bibiri baramaze gufashwa abenshi ni abanyeshuri bahawe amahirwe yo kubandanya amashuri yabo hamwe n'abahawe imitahe yo gukora imigambi mito mito yo kwikenura nk'uko bivugwa na margarite barankitse ibikorwa dukora tuba twabyumvikanye ko na haseri niwashaka kuko turabiberera narungitse abana cumi kwiga mu bufaransa hanyuma b'inyamata barafashwa n'ab'ibutare barafashwa imahama naho harimo abanyarwanda baba inyuma y'ikambi y'imahama gutanga ingurane kugira ngo mfashe n'abo ba univerisiteri bonyine abo bari muri kaminuza kugira tuzufashe benshi ico kigo kirifuza kubaka n'ivuriro ryo kuvura impunzi hamwe no kuja gufasha impunzi zahungiye mu bindi bihugu nk'ubuganda na tanzaniya barankitse yemeza ko iyo migambi igeze kure niyo kuraba ko tutokugurura centre de sante ngaha ngo dufashe abantu barwaye turonke aho tuvurira abo bantu rero turiko turabirondera nta muntu n'umwe yisubira kurwara ngo abure ikimuramira abana b'i buganda ndonse udufaranga nkabaha ndanarondera ingene nokorerayo murumva ko ndinda gusaba uruhusha dosiye niyiri nibanyemerera tuzogenda gukorera ni na kivara narafashije abari mu makambi y'impunzi bari muri tanzania amatungo ico kigo cari gifise mu burundi agizwe n'amashure ibitaro n'ibindi byarafashwe n'ubutegetsi ijwi ry'amerika ryabajije barankitse ko yoba yaritwaye mu butungane bansabye ngo nitware ibitaro nitwavuga amafaranga twaba twarabyubakishije miliyaridi zirenga zitatu z'amarundi kubaka narigeze kuba naronse agashimwe k'imiliyoni y'amadolari ayo mafaranga yose twayashyize mu kugira ekipuma yo muri bloc operatoire ibitaro babyatse abarundi nitwara hokitwara abarundi hakitwara n'abanyamahanga n'abatanzaniya baza kwivurizamo n'abakongo n'abanyarwanda dufashe nka microfinance harimo amafaranga menshi cyane imiliyaridi hoboneka cyane cyane bajya bantu abadefanseri de droit de l'homme bavuga ati ibyo bintu ntibigigwa mu gihugu mu gihe Burundi buriko bwitegurira amatora yo mu mwaka uza w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri uwo mukenyezi Marguerite Barankitse yabaye rurangiranwa ku isi kubera ubushimwe butandukanye amaze kuronka bitumwe no kwitaho imfuvyi n'impunzi yoba yifuza ko igihugu ciwe kimera gute ndi mu yindi logike y'abarumbajije mbega bazokingira gute abarundi mbega umurundi yotaha gute yisanzure mbega umurundi wese akaronka amateka yiwe yose yo gukorera igihugu camwibarutse bw'igihugu koko camwibarutse turacara impunzi ngaha n'abari hagati mu gihugu igihugu cabaye nk'ibohero mu gihe n'umubyeyi abona abana basigaye i burundi badashobora no guca igitoke n'abasigiye badashobora kurara mu mazu n'abasigiye badashobora kujya kwivuza mu bitaro n'abasigiye badashobora kwiga mu mashuri n'abubakiye ku gihugu canyibarutse umubyeyi yanyibarutse nawe avugirizwa impundu ashinga icumu mu mashinga agasonerwa bose bakagira umwidegemvyo mu myiteguro yo guhimbaza imyaka mirongo ibiri n'itanu kimaze ico kigo mezo shalom citaho cane cane abana b'imfuvyi kivuga ko abana barenga ibihumbi mirongo itanu bamaze kwitabwaho n'ico kigo Pierre Claver nkuru Kigali kubwijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru arakenuye reka ivyo Burundi tube turabibangiriye gato ariko tubanze tunyarukire gatonya mu Bwongereza naho aho bamwe mu banyarwanda baba ku murwa mukuru Londres bamaze gushingishira hamwe bise umuco foundation rigamije gufasha abagore n'abigeme bo mu gihugu cy'u Rwanda babiri muri abo harimo Giselle Pelusi na Pascaline Nziga Masabo baganiriye n'umunyamakuru wacu Venus Nshimimana akorera mu biro vy'ijwi rya Amerika i Londres urebye nko mu myaka itatu ishize twashoboye gutekereza ukuntu twafasha aho duturuka mbese kubera uko tuhagenderera tukabona uko abantu batuye uko babayeho twashoboye kugira igitekerezo tuvuga tuti hari abayishoboye ariko hari n'abatishoboye ese nkatwe nk'abanyarwandakazi batuye mu mahanga twakora iki ubwo tugarutse ndumva ko nashoboye kwicara ndavuga nti hari abantu nzi hari abantu tugenderanira hari abantu b'inshuti mfite ese twakora iki nibwo navuganye na pascaline akaba duvuga ari nk'aho mbese uyoboye abanyarwandakazi twavuga hano kuko nta muntu utazi pascaline akaba yitwa shushu ambwira ati koko ko icyo gitekerezo nawe yari agifite ariko atarazi ukuntu mbese yagitangira ubwo nyine turicara duhura nka kabiri cyangwa se gatatu tubyigaho tubivugaho mbese aho kugira ngo bikomeze biba inzozi twiyemeza yuko bigomba kuba ntabwo byari byoroshye kuko ntabwo twari tuzi ko yenda abantu bari bubyakire se yenda hari n'abari kubikora ahandi ariko ntabwo twa byaduciye intege twaravuze tutireka tupfe kubitangira maze turebe aho twagera none se abo bantu muzaba mufasha ni bande umaze kumva icyo gitekerezo wowe pascaline wa mwumvikanye ku bantu muzafasha nabonye intego yanyu ari ukwizera agaciro n'urukundo abo bantu muhe ukwizera abantu muhe urukundo ni bantu ki mbese uko bimeze ubwo agarutse nyine twara ntabwo uyu mwana twamutekereje kuva kera ariko nk'umwaka ushize twaravuze tuti reka dukore nk'akantu ko guhuza abanyarwanda ba landani turebe ko baduha amafaranga twabakuramo amafaranga tugatangira ariko tutarabigira binini cyane baratwitabiriye pe twumva noneho biteye n'ingufu tukuramo amafaranga koko meza uwo munsi twagiye ahantu mu banyakenya turarya turasabana tubitwaramo mu busabane ariko dukuramo amafaranga turayajyana mu rwanda koko noneho tugeze mu rwanda kugira ngo tumenye aho tuyajyana ni uko twari dufite umubyeyi ubayo muri ufite egirize asengeramo so niho twabanjije kujya ko twumvaga ko twese niba turi burayi ntabwo tuzi abo tugomba gufasha abo ari bo ariko barahari so twagerageje gu- kujya mu kuvugana n'uwo mubyeyi aratubwira ati nibyo cyane igitekerezo cyanyu ni cyiza abantu barahari rwose muzaze so last year twagiyeyo umwaka ushize turababona koko barahari nuko mwanyuze kuri iyo kiliziya kugira ngo mubagereho yes
abo bantu se ni bwoko ki ni abagore ni abana ni abagabo ni ni twebwe abatishoboye dufasha nk'uko ubi- b'abatsindi nk'uko ubibona turi abanyarwandakazi dushaka guteza imbere cyane umunyarwandakazi umwari umutegarugori nkatwe so ubwo twe twi- twahereye ku bategarugori kuko abari bari muri urwo rusengero abenshi bari abamama kuko ugasanga bamwe hari abatariye biriwe mu rusengero so niho mpamvu twa- twabajije kugira ngo abe ariho dutangirira none abo bamama eh, no- na none nongere mbivuga usanga barimo ingeri zitandukanye hari abamama baba bafite ingo zabo bafite abagabo n'abana ariko batishoboye hari n'abamama baba bibana ubwabo kandi barabyaye bafite abana barabuze abagabo babo se ku mpamvu zitandukanye cyangwa se barabyariye iwabo eh, badafite umufasha ubagoboka mbese abo mugoboka ni abahe ni ikihe cyiciro mwasanze gikwiye gufashwa ah, mwifashishije n'iyo kiliziya abenshi ni abadafite nk'uko wabivuze abadafite abagabo ni abahari kuko yenda eh, abagabo babuze mu mu- mu- mu nzego zindi se bararwaye se barapfuye se byagiye Abapfakazi.
ni abapfakazi en general ariko em, urebye nibo benshi ubwo nyine twaravuze tutireka bariwo tubanzirizaho Eh, ubwo yenda ni ubushobozi nitubugira nibuba bwinshi tuziba tu- tu- tuzafasha n'abandi yenda b'abategarugori tu- dushobore nabo kubatera imbere ariko ubu ngubu twibanjije kuri abo ngabo bafite eh, icyo kibazo cy'uko bibanye bafite n'abana ubunganire hari n'aho dufasha abapfakazi ba jenoside yakorewe abatutsi abo nabo turabafite batafi- ba- bari aho ngaho nabo bakeneye ku- kuganira bakeneye kwegerwa abo nabo turabashaka nabo twabasanze muri icyo kiliziya rwose barahari tuhasanga n'abana b'abakobwa baje kubyara nyuma ariko b'imfubyi batari baf- ababyeyi babo bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi abakobwa barahari baza gukura barashaka wenda abagabo babo barabata ni ibibazo byinshi bihari ariko buhoro buhoro tuzabikemura
nuko rero abo bari giselle pelusi na pascaline nziga masabo bo muri umuco foundation bari muri studio z'ijwi rya amerika i londres aho baganira na mugenzi wacu venuste nshimiyimana tubaye tubararitse kuwa gatandatu mu gitondo muri dusangira ijambo muzokumviriza ikiganiro cabo cose gikwiye c'iminota mirongo itatu tumira amate gato hama duce tubandanya mu kiringo kiri munsi y'umwaka urundi burinjira mu matora kwiyamamaza kuzotangura mu kwezi kwa kane umukuru w'igihugu nawe atogwe mu kwa gatanu neza na neza igenekerezo rya mirongo ibiri imwe mu migambwe isa nk'iriko iratangura kwisuganya nko muri apdr urunani rw'amahoro no kunywanisha abarundi baza baranatoye umukandida azobaserukira bamugenye ku munsi wa mungu uwo ni madamu mafidelite nibigira mu kanya yahaye ikiganiro mugenzi wacu oriane itangishaka aho yatanguye amubwira ingene yakiriye kugenwa mu kibanza c'umukandida w'umugambwe wiwe apdr urunani rw'amahoro no kunywanisha abarundi Eh, mu mabanga yo guserukira amatora yo guhagarara mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora yemirije y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri eh, nabyakiriye neza cyane narishimye kandi nongera nshimira n'abanyizigiye ni intambwe ikomeye ku barundi eh, donc, eh, ni intambwe ikomeye ku, ku burundi n'abarundi kubona hashobora kwizigirwa umukenyezi
ego tubandanyije mu kiganiro umugambwe rero uri ku butegetsi sendedefdede urafise abanywanyi benshi cyane mu gihugu ariko abantu bakwiyumvisemwo bakagutora ah, ego mu nkuru duhejeje kumva waravuze ko uzobandanya ibikorwa by'umugambwe wanyu ariko hari abatazi ibyo bikorwa ibyo ari byo ikintu ca mbere kikuraje ishinga mu gihugu wifuza gukemura ubaye perezida ni nk'ikihe ikintu mu byo nifuza gukemura ah, si kimwe si bibiri ni byinshi kuko umugambi ya pdr urafise imigabo n'imigambi ariyo na jewe nzogenderako ntabwo turaba ngo uwundi mugambwe usaba abanywanyi benshi umwenegihugu yumviriza umugambi akaba ari wakurikira kuko ntawuba ufite abanywanyi agendana mu mufuko wiwe
bimwe none mu byo wakoze ibyo waciyemo mu buzima bwa minsi yose byo gufasha abantu bakeneye kumenya byo gufasha mu mabanga akomeye yo kuyobora igihugu ni nk'ibi
mu mabanga akomeye yo kurongora igihugu ikintu mushyira imbere kizamfasha cyane ni uko nari nsanzwe ndongoye nari nsanzwe ndongoye abakenyezi bahurikiye mu mugambwe urunani rwo gusubiza hamwe ni ukuvuga pederi umugambi w'amahoro no gusubiza hamwe urunani rw'amahoro no gusubiza hamwe abashobora kubitahura ngira ngo baba babibonye muri icyo kibanza rero narimwo inyigisho nyinshi twazijyamwo na cyane cyane izishingiye ku bakenyezi hanyuma nibaza ko imigambi imigabo n'imigambi bamaze kuyumva nibaza ko nta mukenyezi n'umwe azonye imijyojwe yego cyane urwaruka nago nyine ruri mu bantu cyane cyane mushimika ko mu mugambi wanyu kuva muri kinatangura tugiye dusoma bimwe mu byatumye mutangura umugambwe wanyu urwaruka murufitiye yihe migambi ko ari nago rugize ahanini benshi mu gihugu kandi muri iki gihe ugasanga ubuzi n'ibindi byinshi barahanzwe n'ibibazo byinshi urwaruka mubifitiye yihe migambi urwaruka mbanje kubasigurira neza umugambwe ya pedere ni umugambwe ushyira ineza y'urwaruka imbere nibo bazi imbere nibo dushimikira ko gutora imigambi dushimikira kugwaruka twebwe nka twebwe turi ko turenza imyaka cyangwa tuba tugeze mu rugero tutarengana dushimikira ku neza y'urwaruka kuko tuba twarabyaye cyangwa kumbure n'utabyaye arafise umwana arenze rero ko twebwe dushyira ineza imbere n'umugambwe uharanira ineza y'urwaruka nicyo kivugo cyacu hanyuma rero mu migambi turi ko turategekaniriza urwaruka ni uko tubona ko urwaruka ahanini rurenganywa urasanga bafise imvo izina ziriya zituma badashyikirizwa nabo mu nzego cyangwa mu buzi buri hejuru bashobora kubaho nabo bisanzuye ni ukuvuga ko inzego zifata ingingo kenshi usanga urwaruka rukumirwa twebwe rero na cyane cyane mu buzima bwa none nk'akarorero ukumva ngo umwana ahegeje ishuri urwaruka rukuruhetse amashuri ati akazi tugatanga turabye egisperiyanse ibintu rero bita egisperiyanse sinzi ko kibaho mu mashuri nka jewe ntacyo nari bwumve icyo kintu kiratuma ubwo rwaruka ataho baronka bisumamwo ugasanga bagumye ngaho aho y'ishure bize ntacyo isiguye twebwe rero mu migambi y'iwacu harimo yuko akazi kazotangwa twisunze ko bakora ikibazo kimwe ni ukuvuga akazi kazotangwa mu nzira imwe yuko tuzomenyesha akazi hanyuma tugakoresha ikibazo tudasabye uburambe
hama no mu kumbure mu ndongozi zanyu z'umugambwe muba mufisemo urwaruka ko muruvuga cyane
twebwe mu ndongozi z'umugambwe mbere mu ndongozi nkuru ziserukira umugambwe bose n'urwaruka guhera kuri nyakubahwa arongoye umugambwe aracyari mu mugu w'urwaruka
tukivuga kugwaruka kumbure twoja ku kindi kibazo mbere ko tuja ku banywanyi b'ijwi rya amerika nabo bari ku mirongo ya telefone barifuza kubaza ibibazo n'ibyumviro hari ikibazo c'abigeme bo muri komine misigati mu ntara ya bubanza baheruka kwirukanwa ku ishuri kubera ugutwara imbanyi batifuza hama bakirukanwa abavyeyi babo bariko barasaba yuko basubiza mu ishure ishure naryo rikavuga riti ni amategeko y'ishure hariho n'itegeko ry'ubushikiranganji ryari ryari ryarisubiriye ko aho bari baravuze ko abana bo kwirukanwa ariko bararisubiza inyuma ariko bandanya kubonekeza yuko kwibonekeza yuko babandanya kwirukanwa iyo batwaye imbanyi batifuza kuri ico kibazo hari ico ofise ukivuga ko ucyumvira kwiki yewe nk'umukenyezi kandi isanzwe nanjye ndi n'umurezi ndumwigisha mu kazi ka minsi yose aho ntacyo bivuga ko itegeko ry'umushikiranganji ahari ubu uyi arafise ibyegera byo babikorana aho azoshira niko natwe ababyeyi tuzobyakira
tu rero tuje ku mirongo ya telefone twakire ibibazo ibyiyumviro by'abanywanyi b'ijwi rya amerika dutangure ku munywanyi wa mbere pascal pascal uraho neza yego turaho Mm, duhamagaye uri hega pascal Ah, ndi hano ya rugusu mu nkambi y'abarundi muri tanzania Mhm. tuga ku ijambo Eh, hama njyewe ubwa mbere na mbere ntangiye gushima nkenguruka ko kumva ko o- o- uburundi bugiye kwakira umukandida mushyashya ariwe umupfasoni ni ukuri n'iby'iteka hama njyewe eh, nk'ikibazo nakwifuza kubaza uwo mutumire anagomba kumubaza ni nk'urwaruka ruri mu buhungiro mbega eh, rwogo nigwaramuka ruruhungutse rwogo ruzakwigwa rute Ah, ko mu buhungiro naho nyine riko amarira y'amashure ko bizogenda gute mbega ah, ni- ni ikihe kiriko kirategurwa ku- kuri urwo rwaruka ruri ngaha mu buhungiro nabo kugira ngo nabo dusa nk'irya y'ejo baze biyumve ko ari abanyagihugu b'u burundi urwaruka ruri mu nkambi mu icyo dutegura twebwe kuzobafasha ah, hamwe twoshikira ubutegetsi ni uko nabwo ruzofatwa nk'uru- nk'urwaruka rundi ruri mu gihugu binashobotse abo ah, abataco kibagira bataco bavagiriza bashobore kugaruka twubake igihugu cyacu bubake igihugu cyabo Mm. ku rubuga rwacu rwa facebook voa radiyo yacu abariko barandika bashikiriza ibibazo n'ivyiyumviro Ah, hariyo abavuga bati eh, uburundi ntibwotwagwa n'umukenyezi ico mukivuga kwiki Eh, ikibazo cy'uko abarundi bakizana eh, imico n'imigenzo bya kera baravuga ati uburundi ntibwotwagwa n'umukenyezi Eh, nibaza ko ari bimwe bavuga ati umukenyezi ni wo gusasa umukenyezi ni wo gucumba umukenyezi ni wo koza abana Ah, ibyo twarabirenganye bashyire mu bwenge yuko aricyo gituma iterambere iyo turiko turavuga iterambere ifo yuko dutera imbere mu bikorwa byose umukenyezi arashoboye ikimenyamenya ni uko muriko murabibona ko twatanguye kuguruka mu mutwe tumenye ko politiki atari iy'abagabo gusa n'abadamu turashoboye Eh, dusubire ku mirongo ya telefone hariho george george uraho neza
mwiriwe mwiriwe turaba turashima rega ikipe nagomba gushikiriza ahubwo turamukeze kabisa ntabyo kuvuga ngo abo bantu bavuga ngo ngo abakeneye ntibashoboye nibaze abo bantu ntibaramenya icyo politiki ari icyo politiki ntibaramenya politiki iyo ariyo nimba azanye imigambi myiza agenda mbona umengo nta kibazo kurya umu- umu- abagabo bashoboye niko n'abakenyezi bashoboye Eh, tubandanye twakire n'uwitwa eric ku murongo wa telefone amahoro neza eric Eh, nitwa Eric ndi mu Rwanda njyewe icyo nshaka kubaza uwo mutumirwa na mbese bibaye yuko abaperezida n'iki yafasha ku baturage bari hanze bifuza gusubira mu Burundi bagafatanya n'abandi baturage hamwe n'ikindi kibazo namubaza icyerekeye wenda mu Burundi aho usanga wenda bashize amaboko imbere uka- ugasanga bavuga ngo abahutu abatutsi ese we abaye perezida yazaba icyo bikavuga bose bakitwa abarundi cyangwa byagumaho
jewe ico no- ico novuga ku mpunzi impunzi ziratandukanye hariho izifise impamvu zatumye eh, bamwe bari hariya na hariya nibaza ko ari imvo zitandukanye Eh, ico novuga muri rusange ni uko eh, nihagera ico gihe nkaba ndamutse igihugu ni uko bamwe bose eh, mu mi- mu migwi mu mice itandukanye abataco nashize ko nti abataco bagirizwa kuko sije nzoja gu, uh, ku kugyo gukemura ivyananiranye eh, abataco bagirizwa bazoba batahutse iwabo kandi bazakigwa neza cane hamwe ikibazo ca kabiri abaza ikibazo c'amoko ah, nkatwe tubikurikiranira hafi cyane uburundi buramaze gutera intambwe idasanzwe mu bijanye no kunywanisha abarundi ku vyerekeye amoko muzokora iki kugira ngo ah, amoko ashobore gu- gu- gu- kuguma ako- akorana atsimbataye anywana aho oya, ico nobivuga ko nk'uko twisunga eh, ivyivugo vyacu mu mugambwe ya PDR ico nzokora cose nzisunga eh, ivyiyumviro vya PDR twebwe nta moko akora eh, n'imigambwe nti- muri uwo mwanya turavuga ko bitazoja imbere si mugambwe tuzoshira imbere si amoko tuzoshira imbere kugera ino saha twebwe iby'ubwoko ntitubishira imbere turaba ibyiyumviro byubaka igihugu ikiganiro ca fidelite nibigiraho mugambwe apdr runanirwa amahoro no kunywanisha abarundi cuzuye mushobora kongera kucumva kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com yakoze oriane itanga ishaka bari kumwe jeni nahazwe kuri mikoro na fasil gebeho umuhinga bw'ivyuma tubifurize kuranirwa mu vyo murimo